Jarkeen Babaaruu Xooleen suuraa ala keessa sagantaa addaa afaan Oromootiin qophiin tan feesbuukii irratti sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtani qophiin intarneetii irratti sanii dabarsuu jiru qophiin feesbuukii irra ammaan tan caqasuu jirtan tunin taardi Itoophiyaa keessatti namni miliyoona haga miliyoonii afuriin ta'a jedhan hojii muummee ministeera Itoophiyaa jaalatee isaaf mootummaa isaallee deeggaruu fi dirree masqalaa kan finfinnee jirutti walti dhufe walti dhufe qophii tan caqasuu jirtan akka gabaastootiif yoo achi jiranii fi odoo akka irra dhageenyetti finfinnee qofaa miti fuula akka akkaallee walti dhufeetiin deeggarsa muummee ministeera Itoophiyaa kanaa qabu agarsiisuu jira adoo kana dubbannu adoo biyyittii qophii jirti eegi muummee ministeeraalleen dubbateetiin irraa baay'een duubatti bombiin waltajjii fulaa muummee ministeeraa dubbatadhaattu suni darbatanii muummee ministeeraa Itoophiyaalleen tanuu jedhe gaazexeessaan VOA Iskindir Fireeulleen tana waan jira nutti hime tigistii gammee dubbise.
Dimookiraasii dagaagsuudhaaf deeggarsa mata duree jedhuun erga muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'anii hojii jalqabanii reefuu ji'a sadii kan hin turre Dooktar Abiyyi Ahmad deeggaruudhaa sagantaan addaa Finfinnee addabaabaayii masqalaatti. Har'a qophaa'ee ture dhoohinsaa namoonni ammaaf eenyummaan isaanii addaan hin baafamne geessisaniin addaan citeera. San boodas muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed karaa televezyiiniitiin uummataaf ergaa dabarsan irratti haleellaa saganticha irratti godhameen lubbuun namoota darbuudhaa fi namoonni kaanis madaa'uu isaanii dubbatanii gadda guddaa itti dhagahame ibsaniiru.
ይህ ቀን ኢትዮጵያውያን ተደምረው በፍቅር በይቅርታ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ፍቅር እንዲዘንብ ያደረጉበት ዕለት ቢሆንም ይህን የማይፈልጉ ኃይላት ዶክተር አብይ namoota biyyattii keessatti jijjiirama mul'ataa jiru hin feenetu karoora hammeenya isaanii qabatanii dhiiga lammiiwwan qulqulluu dhangalaasanii kanaan baay'ee gaddineerraa jedhan haa ta'u malees jedhan dooktar abiyyi jijjiiramni jalqabame duubatti hin deebi'u namoonni gocha kana godhan ammas yaadni isaanii milkoofne nageenyi fi tasgabbiin jaalalli biyya keenya irratti jalqabame ammas roobuu ittuma fufaa jedhan dooktar abiyyi.
መንግስትና ህዝብ ወዳልተገባ አቅጣጫ እንዳይሄዱ ጥንቃቄ ማድረግ ቢቻል kanumaan wal qabates gochi akkanaa kun uummataa fi mootummaa gara waan hin taane oofuu waan danda'uuf qaamonni hojii akkanaa hojjetan kana booda akka irraa of qusatan gaafataniiru. Dooktar Abiyyi dhumarrattis namoonni har'a wareegaman anaafis uummata Itoophiyaa hundaaf koode keenyaa maatii keenyaa jedhaniiru. Yeroo hundas isaan yaadannaa isaan kabajnaa jechuudhaan haleellaa dhaqqabsiisee poolisiin qorannoo geggeessaa jiraachuu akkuma qorannoon dhumeenis ifatti hawaasatti akka himamuudhaaf karoorri jiru dubbataniiru namoonni qophii san irratti argamanii bakka sanitti waan ta'e arganis odeeffannoo qaban poolisiidhaaf akka dabarsan gaafataniiru dooktar abiyyi wanni har'a ta'e kun namatti gaddisiisu ta'ullee itoophiyaan bakka kaateef gahuu irraa hin ooltu jedhaniiru. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Iskindir Fireew meeshaan waltajjii Dooktar Abiyyi irra turan hoo baay'ate meetirii soddoma fagaatee dhoohe kun boombii yookaan immoo fanjii ta'uu malaanaan jedhe ammuma bilbilaan yeroon isa dubbisu. Muummichi ministeeraa saganticha irratti argamanii haasaa oo'aa deeggartoota isaanii gammachiise godhanii akkuma fixanii gadi taa'aniin geggeessaan waltajjii sagantaatti aanu beeksise akkana jechuudhaan. Itti aansee muummichi ministeeraa keenya odoon deebiin bakka isaan jiranitti sagantaa itti aanutti dabarraa akkuma jedhaniin dhukaasni dhagahame achumaanis sagantaan addaan cite muummichi ministeeraatii humnoonni eegumsa godhanis dafanii qabanii gara konkolaataatti isaan seessisanii jedhe iskindar erga isaan deemaniis gara waltajjii bahee ilaalu isaan nattime gabaasan voa kun namni madaa'ee jiraachuusaa mirkaneeffadheeraa dubartoonni abbootiin bakka bakka dhaabbatanii booha turanii jedhe. dhiiga akkasumas immoo kopheewwan namoonni dhiisanii deemanis arguusaa dubbata san booda haalli jiru maal fakkaataa jennaaniin namoonni hedduun sagantaa san irratti argaman sodaatanii baqachuurra tasgabbaa'uudhaan achuma turuu isaanii dubbata dargaggoonni hedduunis waltajjiirra ol bahanii dhaadannoowwan akka abiyyi keenya namni tuqu abiyyi keenya homaan ta'uu jedhan dhageechisaa turuu isaanii akkasumas dooktar abiyyii fi pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa Faarsatii tasgabbiidhaan sirboota adda addaa sirbaatii. warri deemus deemaa warra achi tures turuu isaanii dubbata iskindir abiyyi nu gorseeraa ida'amneerraa fi jechaa turanii jedhe karaa biraatiin koreen sagantaa kana qopheesse kaleessa yeroo ibsa kennanitti sagantichi akka sa'aatii itiyoophiyaatti har'a guyyaa sa'aatii torbatti waarrata jedhanii ture egaan sagantichi haala kanaan dhoohinsa uumame kanaan addaan citeeraa.
Taaneetiin dubbatu kunniin warra qophii ganama keessaa dubbifne qophiin ganamaa ammoo maal fakkaata qophiin tun ganamaa nu jalqabdi jara kanallee akka tokko karaarra dubbifne akka tokko ammoo masqala addabaabaa yookaan ammoo dirree masqalaa keessaa dubbifne. Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abbabaa Guutamaati Abbabaan istaadiyoomii Finfinnee keessa jira dirree masqalaatti deemuu jira muummee ministeera ዶክተር አብይ ammaantan dubbachuu jira namidduu walti dhufeetini namkum hedduu walti dhufe abbabeen achi jira abbabee maan arguu jirta ammaantan eessi jirta gadhaam deemuu jirta maan arguu jirta.
ammaantan gara dirree masqalaatti deemuu jira yeroo ammaa kana akka dhageenyutti ministeerri muummee dooktar abiy ahmed bakka hiriiraatti argamanii haasaa godhaa jiranii garuu nu ammaaf achi hin deemnee karaarraa jirraatti dhiyaanneerraa naannoo seedeemii jirra uummanni hedduminaan hedduminaan garasitti yaa'uutti jira akkuma dhageessu ijoollee dargaggoota oromoo qeerroo oromoo suweetti fa'aa sirba adda addaa weeddoo adda addaa walaloo adda addaa muummicha ministeeraa faarsu Mena dhageessaatti deemaa kan jiranii.
Mee sirbi kan na dhageessis ijoolleen maan jechuu jirti mee maan jechuu jirti ijoolleen.
Sirbuma aadaa Oromoo keessatti beekamu baay'inaaniiti. Dhaggeeffatu. Suuraa akkuma dhageesse egaa sirba haadhaatti xaafii waanti malee hin galtuu waasii waanti malee hin galtuu ammoo waasii waanti isa jechaa jiranii.
Mirga bitaa kan keen maal argiti ijoolleen sirbitu waa yaadaa naqattee yaat moo alaabaa wayii harkaa qabdu moo maan harkaa qabdan mirga bitaa kan keen maal argiti.
Uffanni aadaa hin jiraa barreeffamni adda addaa hin jiraa suuraan Dooktar Abiyyi qomee irratti maxxanfamee kalarii adda addaa halluu adda addaa barreeffama adda addaa kan ofirraa qabu godhateeti dargaggoon keessumattuu baay'inaan dargaggoodha kan mul'atu sirbaa shubbisaa dhiichisaati kan deemaa jiran jechuudha.
Hello, hello. Bilbilaan irraa cite. Babe bilbilaan irraa cite wal argachuu hin dandeenye namni bidda barra nama maantaan dubbisuu jiru kun Saara Reerooti. Absaar guddoo si galateeffadha. Garam jirtan mee Finfinnee keessaa eessi jirtan? Eessi yaa'uu jirtan sila?
Sistiif keessaa amma gara walga'iin itti gaggeeffamu kana deemuuf inni duub taaksiin lakkeessa hin jiru taaksii dhabnee amma gara yaadu wallaallee akkanumatti makeenaan hin jiru miilaan lafti fagoo waan kan guddoo qalbiin seena duubi afaanuma makanniisa bira dabarre jedhu.
Karaa yoo cufam jechuun karaa poolisii karaa cufmoo yookaan ammoo nama gobbatee karaa akka namee walitti hin taakkine jedhanii cufammoo karaa maantu cufa?
karaa karaa namni kaan miilaayyaa makiinaallee takkeen jira taaksiin lafti fagoo taaksiin hin jiru taaksii dhabne miilaan ammoo nurraa fagaattee giddumtanatti amme ammoo qalbiin guddoo as jirra.
Kaat qalbiin nama maan fakkaata lafti isaniin makiina dhabdan nama gam fakkaatan walumatti yoo ilaaltu maan fakkaata lafti finfinnee maan fakkaata hardhaa hardhaa.
Ee wanni nani yaa'eerra nani yaa'eerra nama lafti fagaattee taaksii dhabee akkanumatti. qalbiin baddee dheetti irri guddaa irri guddaa lafti waan guddoo gammachuuti namni xiqqaa guddaalleen cufti guddoo gammada nam cufu qalbiin achi fuulee achi namni gari haati danda'u miilumaan yaa'u jira qadare amma asuma jaajee waan muummichi ministeeraa jedhedha gaa lafti waan guddoo dansaati gammachuu namni guddoo gammachuu qaba xiqqaa guddaalleen.
Maanta akka nama gammachiiseetu akka laaltu kana.
wanni akka nama gammachiisan eega waan keen dabre namuu beekuu danda'a amma immoo haala jijjiiramni jiru bultii xiqqoosan keessatti wanni muummichi ministeeraa dubbaa tarkaasiin inni fudhatu waan fedhii uummata irratti hundaa'u waan ta'eef fedhii uummata kana waan inni adirees olchuu jiruuf uummati waan kana guddoo gammachiisee kaasee yoo harri bira jini boraaganaaf ol waan dansaa hojjetan jedhee guddoo gammadee gammachuu akkana qaba uummati.
Karaa mirga bitaa iyyuu ilaaltee biyyeetu makiinaan hin jiru ammoo poolisiin karaa jijjiirti yookaan ammoo wanni nama sodaachisa afaan yookaan ammoo haa dabruu nam dhoowwa afaan yookaan ijoolleen agi tokko sirba dabarti wanni karaatti dabruu nam dhoowwa wanni rakkoo wayii homaa argita.
Haga ammaa karaa keenya kana wanni jira gammachuu gammachuu malee wanni tokko karaa bufachiisa wanni tokko kanamii waan akkana jechuun malee dhaan jirtu namni diqqaan sirba horiyaa kun horii isaan dabra namni guddaan lafti kee tarbee illee qabdi tarbee sanallee yaa'uu hin danda'u ammoo qalbii achuun jirtu wanni waan nama gammachiisa malee wanni badaa wanni kun taateedhani irru irratti herrega somaan jirtu waan guddee dansaati fageenyi lafaati poolisiin nafdhiin hin jirtu taaksii dhabanii taaksiin hin yaatu maal jennamu taaksiin sun yaa'u kan abbinanii dhowwadoo hin ta'in namni karaa guutee yaa'uu hin danda'an haal miilaayyaa haani noriyaa taaksiin fuloo baasin qabdu tana malee poolisii nam dhoortellee hin jirtu waan akka malee nama gammachiisaati.
Dansaayyee sanillee taaksii barbaadachuu jirraa jettanii hurrisaadha qabadha lame guddoo sagalateeffadha karaa nagaa dhagaa gala.
jenne qabatoomme qabatuma fillaan.
Ayyeen amma ammaan tanaan dubbisuu jiru kun obbo Toleera. Obbo Toleera guddoo galateeffadhaa. Dirree masqalaa jiraa naan jette. Mee maal arguu jirta maal dhaga'uu jirta.
Baay'ee kan namatti toludha. Dirree masqalaarraa baay'ee uummata kumaatamaan lakkaa'amu iddoo dhaabattu kan hin qabne kan gosa amantaa sanyii addaan hin qoonne eessaa akka dhufe kan hin beekne alaallee kan itti dabalame baay'ee kan namatti tolu. kan iddeen jirme ilaalaa daawwataa jiru.
Am namni dubbachuu jiru kun eenyu nama namni dubbachuu jiru kun eenyu.
Doktar Abiyyitti dubbataa ture dura qoree qindeessituu hiriira kanaa ture amma immoo anaasa'aa ture Doktar Abiy.
Maal dubbata Doktar Abiy dubbii isaa keessa maal hubatte maal dubbata wanti guddoo inni dubbata maal yookaan.
Doktar Abiy waan inni dubbate jaalalaan biyya kana bulchuu malee humnaan bulchuun akka hin danda'amne namni dararamuu akka hin qabne hidhamuu akka hin qabne hattuun qarshii hatee gammaduu akka hin qabne saalfachuu malee nama hidhanii reebuun gammaduu akka hin qabne gadduu malee biyya kana immoo taayitaatiin of tuuluu utuu hin ta'in taayitaa uummata hojjechuuf akka ta'u kana manni masaraa mootummaa biyyoolessaarree uummataan banaa akka ta'u eenyullee akka Fanjiin akka owwaalametti akka hin sodaanne eenyullee akka loltuu sodaatee hin jiraanne loltuun kan daangaa eegudha malee nama sodaachisee jiraatu kan taane hunduu.
Kana dubbate. Amma namni sirbuu jira agi tokko sirbuu jira agi tokkoon faarsa maal sirbuu jira fakkeenyaaf yoo karaa deemtu kana maal dhageette maal argite maal sirbi nami.
Inni kaanin bu'aa inni kaanin inni faarsu maal jedha. tokkaa taanuu kan jedhu tokko taanee tokko taanee biyya kana gara fuulduraatti waa'ee guddina ishee waa'ee misooma ishee waa'ee nuti daangaa ittiin addaan baanee kan hin bulle tokko taanee akka jiraachuu qabnu tokkaa taanuu jedhee faarsu.
Kaboo maan jedhee boo.
Nama akkasii dhabnee turree dararamaa. Nama akkasii dhabnee miidhamaa turree. Kun eessa turee? Lammaanis ture abiyyees ture.
Oo lammaanis ture abiyyees ture jedhanii jettee gammachuun boo gammachuun boo'u jiranii jechuudha.
Amma yoonaa ee.
Ahaa dansaayyee hayyalam qophii deebi'u obbo Toleeraa guddoo si galateeffadha nagaa keessa. Qaama ammaan tana dubbisuu jiru kun tafarraa innilleen dirree masqalaa keessi jira ammaan tan namee gargari gaggaluu jira tafarraa mee maal arguu jirta qophiin akkam ture maal arguu jirta.
Amma kan inni observii godhe ganammaa kaasee sa'aatiidhuma lamaa walitti achi gahanii sa'aatii sanaati namoonni akkuma yaaduun isaanii yaaduun isaanii sirbaa magalanii.
Maal jedhanii sirban?
Nuyi tokkicha jedhu tokko barbaannaa nagaa barbaannaa waliin jireenya barbaannaa kan jedhu haalli harki caalaa hin jiru. Dimookiraasiin barbaachisaa reechaa jira. Harki caalaan kan magaa baay'een. Namoonni alaabaa adda addaa qabatanii makee jiru. Harka caalaa garuu kan uffatamee jiru suuraa obbo Lammaa fi Dooktar Abiy.
Maal jedhanii jala barreessan suura jalatti?
Maal hayyuu gosoota jedhan amma Oromoofaani.
Afaan Oromootiin.
Yelawut Mariyoosii jedha Amaariffaani. Maddamar jedha Amaariffaatiin immoo. Waan baay'eetu jira barreeffamni isaa. Kana kana suuratti amma keessuma jira sagalee keessa yoo ta'e.
Namni akkas ilaalteetti amma gamtaa fakkeenyaaf.
Namni tilmaamaan miliyoona sadiin ta'uusiiti.
Eessa ka'ee eessa dhaabata agla afaan argisiisme.
Amma naannoo naannoo Teelee naannoo Qorambessaa.
Xiqur Ambessaa kaasee.
Naannoo dirree masqalaa irra jira. Irraa gadee jechuudha. Karaa lamaa jiru irra jiru. Karaan kun karaan kun guutuma amma. Amma